Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa bitootessa 19 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 10 bara 2010 keessummeessaan keessaan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu hantuu jubee horaati mataan oduu har'aa haroo xaanaa qulleessuuf deeggarsi doolaara 2000 olii as waashingtan diisii keessatti walitti qabamee jira.
Godinaa Baalee aanaa saawwetaa keessatti liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaleetiin maatii tokko irratti haleellaa geggeeffameen namoonni shan du'an jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Sagantaa keenya idilee qophii ispoortiis ni qabna. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. amma oduuf gara tujubeetti deebina.
haroo xaanaa miidhaa kan jiru aramaa inbooc jedhamu balleessuuf sadarkaa addunyaatti kan sosso'u gurmuun nageenyaa xaanaaf jedhu waashingtan diisii keessatti kan geggeesse qophii galii walitti qabuu qindeessa irratti maallaqa guddaa argachuusaa beeksise durataa dhaabichaa kan ta'aniif yuunivarsiitii kaalifoorniyaatti qorataa dhimma hawaasaaf qabeenya bishaanii dooktar salamoon kibrat tsiyoon girmaaf akka ibsanitti kana dura as ameerikaa kutaa atlaantaaf biyya israa'elitti qophee walfakkaatu qopheessanii doolaara kuma jaatamii lama walitti qabne maashinii isa jalqabaa bituudhaan gara Itoophiyaatti ergamee jira jedhan as waashingtan diisiitti qophee qophaa'e irratti illee uummati kaka'umsa guddaadhaan dhufanii namoonni kuma tokkoof dhibba shan ta'u irratti argamaniiru jedhan kanaanis doolaara kuma dhibba tokkoof kuma afurtama kan walitti qabame yoo ta'u manni sagadaa ortodoksii madaanaalam jedhamu asuma waashingtan diisiitti argamu immoo doolaara kuma torbaatama walitti qabuudhaan maashinii tokko bituuf waadaa nuu seenaniiru jechuudhaan dooktar salamoon beeksisaniiru. gadaamii waaldibbaa keessaa qabamanii mana hidhaa keessa kan jiran moloksoonni lama huccuu isaanii kan amantii uffachuu akka hin ugguramne manni murtii ajaja kenne abbaan randeebiyaa adabaan moggaatti qoodamanii kan turan abbaa gabra yesus kutaa adabaa keessaa ba'uunillee himameera manni murtichaas abbaan alangaa ragaaleesaa akka dhiyeessu beellama kenneera gabaasa mallaskaachuu ammahaa namoota dhiyeessa.
gadaamii waaldibbaa keessaa qabamanii mana hidhaa qilintoo keessatti kanneen argaman abbaa gabra yesus gabra maariyaamiif abbaa walda sillaasee waldaa imaanot bulchiisa mana hidhaa sanaan akka hin uffanne kan dhorkamanii turan uffata isaanii amantii akka uffatan manni murtii olaanaan kan federaalaa ramaddiin lidataa dhaddacha afraffaan har'a ajaja kennee jira. dhaddacha ammaan dura dabre irratti moloksoonni lameen bulchiisa mana hidhaa qilintootiin miidhaalee nurra ga'ee jedhan iyyannaan dhi'eeffatanii turan uffannaa isaanii sirna amantii isaaniitiif isaaniif kenname akka ofirraa baasan dirqisiisamuu isaanii fi miidhaaleen adda addaa isaaniirra ga'uu isaa iyyatanii turan keessumaa abbaa gabra maariyaam gabra yesuus immoo balleessaan beekamneef adda baasamee ittiin himamiiniin adabbii addaatiif qofaatti adda baasamanii mooraa hidhaa qilintoo keessatti zoonii shan jedhamuun bakka beekamutti hidhamuu isaanii dubbatan. iyyannaa kana ilaaluuf kan irratti beellama kennee ture dhaddachi mana murtichaa har'a akka mirgi isaanii eegamu ajajuusaaf haalli isaanii fooyya'u abukaatoon isaanii obbo Ammahaa Mokonnin VOF ibsanii jiran.
እንደ አጋጣሚ የሆነው እንግዲህ ዛሬ በችሎት ስንቀርብ ያው በነ አባ ገብረ ኢየሱስ በኩልም akka rabuusaa ta'ee arrannaa dhaddachatti dhiyaannu karaa abbaa gabra yesuus faa kan nutti himame dhugumatti duraanis ragaan nu dhaqqabee ture tokkoffaa gama uffannaa isaaniitiin rakkoon isaan qabaachaa turan hiikamuusaa fi uffanni amantii jijjiirratan kan isaaniif gale ta'u ofirraa baasaa gaaffiin jedhus irraa dhaabachuusaa abbaa gabra yesuusis zoonii shan bakka jedhamu keessaa baasamanii moloksoonni lameen yeroo ammaa zoonii tokko keessa kan waliin jiraatan ta'uu fi haalli isaanii walumaa galatti fooyya'uusaa nuuf ibsanii jiran jedhu obbo Ammahaan gara fuulduraattis akka mirgi isaanii eegamu abbaan murtii beeksisuusaallee dubbatanii jiru moloksoota lameen waliin kanneen hidhamanii mannaan irratti dhiyaate namoota 35 keessaa kan mana hidhaatti hafe isaaniif nama kabiraa tokko qofa ta'uu kan dubbatan abukaatoon isaanii kun himannaan isaan irratti dhiyaate gaaf tokko akka addaan citee hiikamuu malan kan abdii qaban ta'ullee dubbatu.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ wuxata haaraa duula filannoo isaanii kan bara 2016 raashaatti hidhata qabaachuu laalchise qorannaa yakka geggeessamaa jiru irratti haleellaa oofan itti fufanii jiru. haleellaan booddanaa kan Tiraamp abbaa alangaa muummicha Roobert Miyuular irratti oofan kadhaga'ame pirezidaantichi Miyuulariin hojiirraa ari'uu hin fedhan jechuudhaan abukaatoon Waayit Haawus Tiikoop dubbatanii sa'aatilee hanga tokko booda xumura torban darbee abbaa alangaa muummichi yaada siyaasaa wal dhahaa qabu jechuudhaan. pirezidaanti Tiraamp tiwiitariidhaan jechaan dhahaa turan. Filannoon pirezidaantummaa Raashaa karaa sirna qabuun geggeeffameera garuu uummata sagalee kennuuf filmaati kenname hin jiru jechuudhaan dhaabi nagaaf walta'iinsa Awurooppaa beeksiseera. Taajjabdoonni dhaabichaa ibsa baasaniin duula oo'aa geggeeffameen lammiiwwan biyyatti heddumminaan ba'anii sagalee kennaniiru. haa ta'u malee mirga bu'uuraaf galmeessuu kaadhimamtootaarraa gurri kaa'aman waltajjii siyaasaa waan dhiphisaniif dorgommiin filannoo dhuguma argamuu akka hin danda'in ibsaniiru pirezidaantiin raashaa vilaadimiir puutiin dorgomtoota kabroo torba injifachuudhaan injifatanii filatamuudhaaf tattaafataa jiru dilbata kaleessaa galgala mana mootummaa kireemiliin cinatti kan argamu waltajjii maneeziyaatti uummata kumaan lakkaa'amu faasaa dhageessisaniin puutiin kanneen sagalee kennaniif galateeffatanii garee biyyoolessaa guddichaa ittiin jedhan. ministiriin dhimma alaa biriteen booris joonsan gita isaanii kan gamtaa awurooppaa waliin ennaa biraasels keessatti har'a wal argan raashaa basaasa raashaa duraanii dachi biriteen irratti summiin haleeluu haaluu ishee tarsii moosee kan dhugaa jiru tuullaa sobaa jala aguuguutii ittiin jedhan joonsan akka jedhanitti raashaan summii nerv ejent jedhamu basaasa duraanii seergee skripaliif intala isaanii waggaa 33 yuuliyaa irratti kan hin gargaaramne jechuun irra deddeebitee haaluun ajaa'iba ta'a. dhufeera joonsan itti dabaluudhaan hayyoonni teeknikaa kan dhaabbata ittisa meeshaa keemikaalaa har'a biriteenitti argamuudhaan summii sana yaalii fuudhanii qoratuuf jiru ministiriin dhimma alaa raashaa biyyoota awurooppaa afur madda summii nerv ejent jedhamu tarreessite keessaa biriteen solvaakiyaa cheek rippaabilikiif suwidiiniitu keessatti argama. humnootiin siiriyaaf michoonni isaanii kan siiriyaa erga isaan magaalaa siiriyaa gama kaabaa afriin qabatanii booda kurdoonni siiriyaa ammoo waraana ribxa loltummaa labsina jechuun aadatan humnoonni keenya afriin mara keessaa mara isaaniif sodaa guddaa ta'anii jiru jechuudhaan angawaan kurdoota siiriyaa gameessi otmahaa sheek isaa ibsaniiru humnoonni kun qabiyyee diinota keenyaa warra turkiif bitamtoota isaanii carraa argatan maraan ni haleeluu jechuun illee akeekkachiisan turkiif michoonni ishee siiriyaa walakkeessa afriinitti dilbata kaleessaa ganama alaabaa isaanii ol kaasan magaalattii guutummaa to'achuu isaanii labsuudhaan milishoonni kurdii biraa dura dhaabbannaan kan isaan hin mudanne ta'ullee beeksisaniiru shororkeessonni irraa hedduun baqataniiru walakkeessa magaalaa afriin keessatti mallattoo walamantaaf sabatiinsaaf fannifamee jira jechuudhaan kan gammachuun guutaman pirezidaantiin turkii riisep taayib erdogaan haasaa kaleessa dhageessisaniin beeksisanii jiru oduu nammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irra kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. bulchiinsa naannoo oromiyaa godinaa baalee aanaa saawweettaa ganda burqaa dhaaree jedhamu keessatti liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo somaalee maatii tokkorraa namoota shan ajjeese jechuudhaan jiraattoonni dubbataa jiran ka jiraataan naannoo tokko jaallanneef ibseen jalqabna.
Ijoollee abbaa warraa maatii tokko jechuun nama shan ajjeessee lama dhaabaatee humna liyyuu poolisii jedhamta mootummaa kibirisaniitiin ajajamtedha. Akaakayyuun isiisin de'ee namni de'ee nama shanii ka lubbuun baatee jechuu dubra lamaa fi dhiira sadi.
Maatii tokko keessaa.
Maatii tokko keessaa.
Yoomidha kan kun ta'e.
Jumaa ganama jechuu ganama sa'a kudha lama irratti eeguu lafti bariitisan jechuu haati hospitaala gindirsiisee mucaan ammoo hospitaala goobbaa jira. Ibsaa goolaa jedhama maqaa hospitaala jiru Goolaa Hussein abbaan manaa. Oromummaa isaanii qofaaf kan jeesaniif malee wanni biraa isaan hedduun jiru gaa.
Kana rukutanii immoo dhiisanii deemanii.
Mucaan ibsaa jedhanii mitaati illee ni duute jettee xiyyiitiin dawanii biraa deemanii jarri lamiin ammoo rabbiin hin ajjeefneen bahanii haati hospitaala gindir jirti mucaan ammoo ibsaa goolaa jedhamu kun hospitaala gobbaa jira. Riifarii barreessanii fi lafa caccabe xiyyiitiin ni ta'e bakka qaama saalaa kana biraasitti caccabsitee riifarii barreessanii fi gobba jedhamu waggaa sagalii suni.
Mucaa gara biraan immoo kan fayyaan oole jira. Ijoollee ishee sadii du'ee inni arfaffaa rukutamee hafee inni daa'imni xinnoon nagaadha.
kabaatii torbaa qabdi bikkisuu erga haati raamtisan kan lafa bu'e katiyyitiin hin dahin bayeesinis ijoolleen goolaa Hussein namni sadi kabee dubra lamaaf dhiiri tokko. Afraffaan akaakayyii ijoollee kanaa ka waggaa saddeettama sindi tokko ol mammateen jedhamtunis biraddi.
Egasii naannoon sun akkam?
Raayyaa ittisa biyyaa seensisanii ittumaatti gowwaalanillee jarri achi jiranii waraanni isaan ajjeese baqatee taree namuu waan takkan goone.
Namoonni ajjeefamanii madaa'an kun durumaayyuu achi jiraatu immoo iddoo biraatii dhufanii qubatan.
Achuma jiraatan lafa isaan irra jiraatanitti jechuun giddoo isaan irra jiraatanitti seenee rukutee uumamaan achi galatanii achi guddatan jechuun sanumarra jiraatan jechuudha.
Jiraata akka biraan immoo akka ibsetti.
Godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda Harreelee buufata burqaadhaaniiti. Namoonni ajjeefaman nama shantu de isaan uummata isaanii horsiisee bulaa san waraana isaaniitu wajjin jira kenna ammoo waraanni bira hin jiru kumandi boosii jennaan haguma silaallee milishaan kenna waan hin jirreef bakka isaan waliin deemanii godaanti dhuftee ganda jala geettee beeta.
Waraana kam gaa?
Waraana liyyuu poolisii liyyuu poolisii fi milishaa isaanii.
Kan bulchiinsa naannoo shanii moo?
Eeyyee. dhufanii gaa isaan beekaa naannoo afurii ka oromiyaa kanarraa gaalli koromee shanii dhufaniituma oofatanii jiboota baqsanii gaala san oofatan gara ganda ofii. Ijoolleen tiksee gaalaa sun gaala jala deemtee laaltee ganda isaanii yeroo gaalli seene laalanii biraa deebi'an. Eeganaa gaa duuba isaan halkan kana bulanii ganama waytaa lafti bariisu salaata subii uummata salaatee taa'u ka waan takkallee quban hin qabne dhufaniituma waraanni tilmaamaan haga nama soddomi shanii ga'u. Dhukkasuma gandaratti bananii gandaan namni qawwee qabu hin jiru keessaa bakka uummanni hin baqate keessaa shan rasaasaan rukutanii.
Egaa ijoollee sadii ajjeesanii tokko immoo haadhaa wajjin madaa'ee inni kaan immoo mucaa harma hodhuu jira.
Eeyyee namni gurguddaan lamallee namoo ka biraan deebee kadhu akaakayyiin ijoollee kanaallee hin dee'e jechuudha abbaan abbaa ijoollee kanaa. Buleecha abbaa ijoollee kana dhalcheetti du'e. Hin du'e lachuu waliin gurguddaan sunillee.
Maatii tokko.
Maatii tokko jechuudha. ajjeefamanii jiru qabatamaan harka kiyyaan meeshaa fuudhee deemee baadhee harka kiyyaan waliin deemee gadi deemee qabbadinne dhaabbannee warra kowwan dibboottii sunis dhufanii ilaalanii nuti gadda guddaa nuti dhagamaa akka mirga namummaatti gocha akkana argeen beeku jedhee dhaallichi kumaan dibboottii suni ani gocha akkana argeen beeku jiru kiyyarratti nama daa'ima akkana godhu beeku nama gurguddaa dhiiraa kaajjeessan argee jira kuni gocha bineensaati afaaniif yeroo sana akkana nuun jechaa deemee haga ammaa garuu warra sanicha itti godhee warra galilee shaniin dubbisu. Amma sa'aatii amma jirrutti.
Namoonni shanan maatii tokkorraa ajjeefaman kun awwaalamaniiru.
Awwaalanii jiran isaan warra kumandi boostii istaaffii godinarra jirtu yaamanii isaan dhufanii qaamni aanaa dhufee bakka isaan jiranitti suuraa kaasanii akkasitti fuudhanii qabatama ta'uu isaanii laalanii kunoo ijaan argitanii deeqaa kudhan yookaan deeqaa kudhan wayi hin ala hin deemtanii ijaan waraana isaaniitiin waan maraa hin gartanii kunoo isin garsiifna jennaan itti achi hin gorre nu ajaja nu kennan malee ittiin gorru jedhanii deeman gara godinaa deegan. Qabrii lama qonnee addaan qabrii lamatti addaan awwaalle qabrii takkatti nama lama qabrine ijoollee qoqqoollee illee qabrii takkatti qabrine.
Maa eegasiiti iddoon sun nagaa qaba.
Nagaa maaltu jira uummanni baqate bakka uummanni Oromoo tokkollee namni waraanni hin jiru milishaan achirratti yoo argamtan tarkaanfii isinitti fudhatan namni tokko asitti akkan argamne jedhanii milishaan kennanillee duraan gara biraatti deemanii namni maraayyuu qawwee hiikate isaan ammoo qawwee hidhatanii jiranii namni keenya hundi lafa sanirraa bakka sodaatanii baqatanii uummanni hin baqate bakka gara aanaa beeksisa seenigariini kun ammoo gara aanaa soweenaatti akkana baqate nuti gaa yaaddoon keenya bakka uummata keenya daangarraa buqqa'uu keenya duraanis jarri akkasi nama irratti ajjeesanii lafa san namni irraa deema bakka itti namni deemnamni tokkollee hin taa'u haalaan amma nutti dhagahamaa jirti lafa san horiin yeroo ammaa kana lafti sun maraa horsiisee bulaa irratti jiraata. horsiisee bulaan sun hundi isaa lafa san gadhiisee lafti sun lafa horii lafa akka gaariitti lagni yaa'u guddaan burqaa dhaareejaan jiru magaalaatu jira magaalaa san keessa nasbeen halkan afuriif achi keessa bullee mooshanii namni eega siyaas aduurra biigaseennaan namni maraayyuu bakka inni bulu hin beekamu bakka namni maraa baqatee akkatti namni tokkollee meeshaa waan hin qabneef sodaa ajaa'ibaa kana keessa jiru ummanni.
Komaandi poostiin eegumsaan godhu.
Hin jiru komaandi poostiin kun ammoo addeellee harree jira kun qillisaa jira. ijaan laalee biraa deemee bara waan takka bichaa nama nuun dubbifne.
Dhimma kana kan ilaaleen bulchaa aanaa beeltoo obbo Ziyaad Amaan gaafatamanii.
Ee bulchiisa naannoo Sumaalee nama hidhatee namoota maatii tokkooti kan hojjetaman.
Nama meeqa?
Nama shan.
Kan madaan immoo lamadhaa jedhu.
Akkasuma Maaltu uumameetu?
Homaa takka manuma isaanitti kan hojjetaman.
Warra bulchiisa naannoo Somaaleetii jedhu dhugumaa?
hidhattootuma naannoo saniiti halkan waan ta'eef eenyu akka ta'e addaan hin Komaandi poostiin hin jiranii hin to'anne.
hin to'atamne irratti hin argamne. Komaandi poostii beeksifne jirra. Bakkichi illee xiqqoo aanaa keenya keessa osoo hin ta'in gara aanaa ollaa keenyaati sawweena keessa namni duun akkasuma.
Namni to'annaa jala oole jira.
Hin jiru.
Gama kaaniin ajajaa poolisii mattuu komaandar nagaraa dhufeera hanga ammaatti akka qabamanitti kan jiran ta'u haati warraasaanii aadde Simmanyi Taayyee Sanbatoo jimaata darbe dubbatanii jiru.
Raayyaa ittisa biyyaati kan to'ateen isaantu to'atee jira. Taanoo waan jedhaniin hin qabane gadda guddaatti itti dhaga'amee jira. Jaalala uummata isaatiif itti qabu maatii isaa laaluu ji'a lamatti dhufe maatii isaa laalaa dursa kan inni kenneef jaalala maatii isaatiif miti biyya isaatiif yaada namni kun garuu gadda guddaan itti dhaga'ame daa'ima lama qaban.
Mattuuma jiraattu isin.
Mattuun jiraannu noo kiiloomeetirii kudha saddeet sarraa fagaannee jirra nuyi amma. Ijoollee lama qaba baay'ee na jalaa dhukkubsatu lamman isaanii isaanii wajjiniin akka dhiqanoo. Waaqayyoo fi uummata Oromoo dhiisneerra. Amma waa'ee isaa daa'ima ijoollee gadhiisuu sodaadheera. Amma sodaa guddaa keessa jira manuma koo keessa illee.
Maaliif?
Nan sodaadha ofuma nan sodaadha.
Maaltu maal ta'a jette?
Tuni gaa raayyaan ittisa biyyaa gaa isa to'atan miti daa'imman isaallee ni san jedhee na yaada amma. Anallee nan ni san jedhee. Shishifidha taanoo amma inni guddaan umurii ja'aadha amma. Inni lammataa waggaa tokko ganaa. Anoo nan sodaadha.
dhiheenya kana magaalaa gimbii keessatti raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan dhahamuu isaa maddeen hospitaalaa kan nu ibsanii turan dargaggoo gammachuu zawdu wal'aansa sadarkaa olaanaaf jimaata darbee finfinnee seenuusaa firoottansaa ibsanii jiru.
Riifarii godhanii fi naanni gaafa jimaataa dhufe ispaayinaal koordii isaa minaalbaata tuqamee reedhaniitu ergame kaleensaas beera kana wanti jedhamu iyyuu hin jiru. amma immoo anjati isarratti balaa qabate jedhanii kaleessa immoo opereeshinii godhanii amma maagaggamaa keessa jira.
Dudda isaa ilaalaniiru lafee dudda isaa.
Lafee dudda isaa ilaalamee ragaaskee amma gana wuxeetti isaa nutti himne isuma sana gatee argatanii fedhanii lafa garaa isaatu waxxaramee ture. Maaliif garaan kun waxxarameedhanii gaafa sakattaan malaa godhateera marrummaan isaa irratti. amma isaa fedhanii opereeshinii godhanii dhugaa amma maagagamee keessa jira waaqumatu beeka.
Maal isaati kan rukutame inni?
Dudda isaa dhaga dudda isaadhaan kan galee akka duddaan galee lafeen cinaachaa isaa tuqameera. Kaleen rukutamnaan ba'eera kaleen.
Gaafa argitaniin isin finfinnee dhufee obbeeka.
Ee obbeeka gaafa waaqayyo obbeeka gaafa mucaa dhumaadha. Waggaa kudha torba kudha saddeet mucaa xiyyoodhaan barataadha. kutaa sagal buleessa komii soo dhabaan jiran waaqayyo duwwaa beeka waaqayyo duwwaa beeka kan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaan an xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 48 ta'ee jiraas waashingtan diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 48 dhaggeeffattoota keenya qophii nutti ce'uu keenya dura wallee abbuu zallaqa kanan sin afeera.
Yoom ofi addee beektaa Yoomatiin of laaltee yakkanaan obsitee dhukkub godhonsitee nuuf jiraattee malee jiru kan gadheeftee aayoo galati kan kee akkamiin deebisa. Omrii kiyya guutuu. Siyamaa si faarsa.
Come in and see that I Akkamin si deena si lubbu bulee akkamin si deena si lubbu turree. Sarbee akkamin kortee koffee akkan buutee. Luyecha Vanessa, Lubuke Genete, Dudi Corasivate, Arra Forfatu, Nuyasida Cabli, Ayo Amantatu, Tarbe Agame Corte, Kofe Agambute, Luyecha Vanessa, Lubuke Genete. Dudi koraan si baatee har'aa forfaatu nuyyaa si dhaqqabnee ayyoo homaan taatu. Waan hin taane hin qabdu dhaltee nu guuttisuuf nama nama ramtee gammachuu kee guutuuf ibiddaan gubattee. Nuyya taatu fatamte abba malee nu guutifte. Hamtuun siin tukin odoo nyaatiin nu nyaachifte odoo dhugiin nu obaaste ayyoo garaa kee kidhaatte. Deebu bilu baaste akkamin si deena si lubbu bulee akkamin si deena si lubbu turree. Lukkubteen jistu duuti dhattee kaataa.
Albuush Zallaqee walleessaaf guddaan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaga'aa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii Ispoortii Dorgommiin maaraatoonii London kan atileetonni biyyoota addunyaa keessaa hedduun itti hirmaatan baatii dhufu keessa magaala san keessatti geggeessama. Ka dorgommii kanatti hirmaachuudhaan beekaman atileetonni Itiyoophiyaallee itti hirmaachuudhaaf qophaa'aa jiran. Soraan waa'ee dorgommii kanaa Federeeshinii Atileetiksii Ispoortii Itiyoophiyaatti itti gaafatamaa kutaa teknikaa obbo Dubee Jiloo asobsiisee jira.
Abduu guddoo si galateeffadha. Dorgommii London maraatoonii London atileetota gara kuma afurtamaa ta'anii irratti wal dorgomu. London dorgommii akkanaa ta'an soddomii torbeessoo qopheessaa jirti. Dorgommii dhiiraaf dubaraa ta'a kiiloomeetirii afurtamii lamaa ta'an dorgommii baranaa ta'an London gama Ilboruutii jalqabanii Isti London yookaan ammoo gara London gama bahaatii jalqabanii achiin duubatti atileetota tuuna Green Wichiin qaxxaamuranii Wol Wichi dabranii achiin duuba ammoo Central London yookaan ammoo London walakkaatti qaxxaamuranii. Muummee irratti ammoo West Ministeriitti fixan gara Baakan Paalas yookaan ammoo teessoo mootii nugusu biyyi suni jechuudha. Atileetota addunyaa bebeekamootitti walitti dhufa. Dorgommii tana akkamitti qophooftan?
dorgommiin london internaashinaal atileetis asooseeshiniin dorgommii tokkoffaa jedheeti kan qabateeru dorgommii kana gubbaatti ijoolleen dhuunfaan kan itti qophoottu akka biyyaatti haa ta'u hin ta'in manaajeroota atileetotaa dorgommii galchuu London maaraatoon jechuun rees daaraktarii jechuun haa qopheessu jechuudha namni dhuunfaa akka Boston, akka Rotterdam, akka New York. Dorgommiin kun immoo dorgommii dhuunfaan International Athletic Associationiin eeyyama kennee fi rees daaraktoroota adda addaa qopheessu malee akka biyyaatitti nuti atileetota filannee ka dorgommii kanatti hirmaannu jechuudha. haa ta'u malee Itoophiyaa bakka buutee atileetoti cimtuun dorgommii kanatti ni dorgomti akka Xuruneesh Dibaabaa, Qananiisaa Beqqelee, Guyyee Adolaa atileetoti addunyaa kana gubbaatti qabxii gaarii nuu fidaa buddisuun dorgommii kana gubbaatti hirmaatanii jedheeti kan yaadu itti qophaa jirti dhuunfaan jechuudha. Atileetota kana cimtuu cimtuu wal sararaneeti ka dorgommii dorgomsiisanuu.
Ganni dabre maraatoonii ganni dabre Keeniyaatti dhiiraaf dubarallee tokkeessoo ta'ee Daani'eel Waanjiru akkuma sa'aatii lamaaf daqiiqa shaniif sekondii afurtamii saddeetitti moo'ee Meerii Keeyitaanii sa'aatii lamaaf daqiiqaa kudhanii torbaatii fi sekondii tokkotti moote Qananiisaa Baqqaleetti taane gam dhiiraatiin Xuruneesh Dibaabaatti taane gam dubraatiin achiin ammoo Bedaan Karookeetti taane gam dhiiraatiin sadeessoo jechuu Asallafechi Margaatti taane gama dubraatiin sadeessoon jechuu hagamitti qophooftu fakkaata atleetota Itoophiyaa dorgommii tana.
Maraatoonii amma addunyaa kana godhaa jiran dorgomaa jiran dubayee maraatoonii dhaabbiseetta atleetotiin seenna tokkoo fiigaa saddeetaa tokkoo egaa sagalii dubara dhiiraan mo'ataneerani. Buusten maraatoon Ameerikaa keessaa kan godhane akka guyyaa dolaa fa'a. Atileetotiin keenya hundumaa dorgommii amma godhaa jiran olaantummaan taa'amotaa jirtu jechuudha. Kanaafuu Itoophiyoo maraatoon akka shuree damse'ee akka metireet daffaara nu beektaa. Isii faatillee amma ganaa gara maraatoonii deemaa jirti dorgommiin kan dorgomanii achiin darbi immoo Lendeni Sitiruneshi sirriitti itti qophootteetti kan jedhu ani performaansii isiin gubbaa jirtulle amma baay'ee gaariidha. lammaffaan ammoo qananiisaallee amma baay'inaan sirriitti qophaa'ara keessattuu guyyeen berliin maraatoon barana barangeddaa keessatti dorgommii dorgomee waan jiru wajjin wal qabatanii akka galaneen beektanii dorgommii kanatti himmaata. Atileetisiin keenya akkuma ammaa kana akkuma ammaa miilana mo'ataa turte kanallee lendeen gubbaalletti bakkee bakkee dorgommii godhan kana gubbaatti olaantummaan xumurtee dheetii kan yaadu ankaraa kiyyatti. dorgommii salphaa jedheeti ilaalu akka baay'inaan yoo eendaa achirraan darbi immoo rikeerdii adda adda lafa hojjechuu danda'an jedheeti kan yaadu.
Gara horii itti deebinuti atileetiin maraatooniin Lenden maraatoonii horii kuma hedduu badhaasan kum dhibba hedduu doolarii kum dhibba hedduu badhaasan keessaa tokko namni tokko keessoo ba'a fakkeenyaaf haga margataa dhiiran leentaanaan dubaran leentaanaan maraatooniin namni rikoordii cabsoo.
Rikoordii yoo cabsan addiishinaal peementiin egaa kuma dhibba tokko akkasiiti. yoo moo kan mo'atellee kuma dhibba akkasin argataa achiin darbii bonisiin adda addaa jira yoo mo'atte immoo ka maannoo karees daraktarii yoo inni ka warri dorgommii qopheessu qopheessa allaala doon ta'ini akkuma adda addaatitti yoo kontiraata akkuma atileetota kontiraata yoo qabaattee horsi rikoordii siin cabsitee dorgommii kana gubbaatti adidaasii ta'ii naayikii ta'ii fuumaa ta'ii. aksisi ta'ii wanni adda addaallee baay'inaan atileetota kana gubbaa qabdii isaan fidan irratti hin badhaase jechuudha. Namni Lenden mo'ate tokkoffaa badhaase allaala doonteen waan of the best in the world kan jedhanu dorgommiin kun. Badhaase allaala doonteen addunyaa kana gubbaatti baay'inaan beekama jechuudha.
Jechuun gatiin hagam taatu waan hagam taa jechuudha doolarii hagam argate jechuudha fakkeenyaaf. Maloo Exactly kan mo'ataa jiran egaa kuma namni rikoordiidhaas kuma dhibba lamaa oliin Atileetiin tokko. Cabee itti cabee itti bututee torbaanitti kiiloomeetirii dhibba lamaa dhibbi sadii fa'aa dorgomee horii guddaa argata. Fakkeenyaaf atileetiin tokko maraatoonii Leendenii ooyyuu mo'ate doolarii kum dhibba lamaa argataa jennuuti. Horii kan keessaa agamitti harkisi gaseetan waan obbo Duugeen jedha geettanii qophii ispoortii taattaan tureessatti dachaan atileetotaan miila fayyaa argadhaa jenna. Nagaan bulaa. An soraala
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a haroo xaanaa miidhaa ka jiru aramaa inboc jedhamu balleessuuf sadarkaa addunyaatti ka sossa'u gurmuun nageenya xaanaaf jedhu waashingtan diisii keessatti ka geggeesse qophii galii walitti qabu qindeessarraa maallaqa guddaa argachuusaa beeksise. gadaamii waldubbaa keessaa qabamanii mana hidhaa keessa ka jiran moloksoonni lama huccuu isaanii kan amantii uffachuu akka hin ugguramne manni murtee ajajee jira. adabaan moggaatti qoodamanii ka turan abbaa gabrayesuus kutaa adabaa keessaa ba'uun illee ibsameera manni murtichaa abbaan alangaa ragaalee akka dhiyeessullee beellama kenneera pireezidaant doonaald tiraamp wuxataa har'aa duulli filannoo isaanii kan bara 2016 raashaatti hidhata qabaachuu laalchisee qorannaa yakkaa geggeessamaa jiru irratti haleellaa geggeessan ittoofan oofaa jiran haleellaan boodanaa kan tiraamp abbaa alangaa muummicha roobert miyuular irratti oofan ka dhaga'ame pireezidaantichi miyuulariin hojiirraa ari'uu yaaduu dhiisuu isaanii beeksisanii sa'aatilee xiqqoo booda oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sa'aatii lama walakkaa ganama sadiitti afaan oromootiin ka dabarsu asumarratti raawwata qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.